iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye mutandukana ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika tudatinze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi na royizi bigira imana
urakoze tomasi tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu bavuga ko abashinga amateka b'icyo gihugu bahembwa amafaranga y'umurengera arenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe by'amadolari ku kwezi bavuga ko ayo mafaranga ateye ubwoba ugereranije n'ingene kongo iri mu bihugu bikenye ku isi umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'icyo gihugu Martin Fayulu yasabye amatohoza yihuta kuri iyo mishahara Fayulu avuga ko bibabaje mu gihe mirongo irindwi ku ijana by'abakongomani babeshejweho n'idolari zibiri ku munsi umushingamateka Samuel Mbemba akorana n'umukuru w'inama nshingamateka muri Kongo yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko amakuru ashyikirizwa na Fayulu ari binyoma ariko Trezor Kibangura umusesenguzi wo mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa Ebuteri avuga ko iyo mishahara ari ukuri Kibangura asigura avuga ko amafaranga ahabwa inama nshingamateka atazwi kandi arimo igifungu kinini menshi agakoreshwa mu gutanga imishahara irenze urugero kurya ibiturire muri Kongo byabaye akaranda icyo gihugu kiza ku mwanya w'igihumbi kimwe w'ijana na mirongo itandatu n'icyenda ku bihugu ijana na mirongo umunani by'imonogoje mu kurya ibiturire mu cegeranyo cyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe cyasohowe n'ishyirahamwe Transparency International muri afurika kandi umubikira w'umunyamerikakazi w'imyaka mirongo umunani n'itatu yari yaranyurujwe n'abajihadisite mu buraruko bwa burkina faso mu kwezi kwa kane ubu yararekuwe akaba yidegembya ekereziya katolika muri burkina faso yavuze ko ko mubikira swelen tenson ari umubikira wo muri kongeregasiyo y'abamariyanite b'umusaraba mweranda yari yanyurujwe ari muri paruwasi yarwo aho yakorera kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane muri leta z'ubumwe za amerika umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu yaremeje irekurwa ry'umunyamerika yari yaranyurujwe muri afurika y'uburengero ariko ntiyamuvuze izina ariko tenison niwe munyamerika wenyine yari mu minwe y'abajihadisite muri ako karere igisagara ca yargo kiri hagati, kiri hagati y'ibisagara vya kayanadori mu buraruko bwa burkina faso n'akarere katsinzikajwe n'abajihadisite bashamikiye ku mihari ya al qaida na leta ya kiyisilamu muri ako karere nyine ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo kuwa gatatu ko abasivile bashika kuri mirongo itanu bishwe mu bikorwa vya gisirikare byakozwe n'igisirikare ca mali kiri, kiri kumwe n'inteko z'abanyamahanga ku itariki ya cumi n'icenda y'ukwezi kwa kane oni ikunze kwagiriza abasirikare ba mari kwica abasivile mu kivunga hamwe n'abo bakeka kuba abajihadiste mu mirwano ikunze kubahuza n'imihari y'iterabwoba leta ya mari igizwe ahanini n'abasirikare irikigwanya imihari y'iterabwoba ibifashijwemo n'abasirikare b'abacangiro bakorera ikigo wagner cyo mu burusiya oni ivuga ko ubwo bwicanyi bwo mu kwezi kwa kane bwabereye ku isoko iri mu gace ka hombori ni mu ntara ya duwansa abasirikare barashe inyuma yaho imodokari barimwo ziturikijwe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara amakuru ku ntambara hagati y'uburusiya na ukraine ejo ku munsi wa gatatu uburusiya na ukraine byaragiranije ibitero byakozwe hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanganguvu rikoreshwa n'ubuhinga bwa nikireyere mu bumanuko bwa ukraine uh, hasanzwe hari amakenga y'uko hagizwe, hagizwe igitero bishobora kuvamwo ingaruka mbi cyane ibyo byiyongereye ku zindi mpari n'ibirego bamazemwo indwi zitari nke bagirizanya ibitero hafi y'ihinguriro ry'amasoko ntanganguvu riri ahitwa zaporizia ivyo bibaye mu gihe abakozi ba oni bajejwe kugenzura umutekano w'aho hantu bashitse muri ukraine ejo nyene kwirabira ivyahabaye mu ndwi iheze ishyirahamwe gaziprone ry'abarusiya ritanga imyuka ya gaze iva kuri iryo hinguriro ryaciye rihagarika ira- irungikwa rya gazi ica mu miringoti ijya mu bihugu vya buraya ibyo byabaye inyuma y'aho ryari ryaratangaje ko rizobikora mu ntumbero yo kunagura iyo miringoti ishyirahamwe gaziprone rimenyesha ko iyo miringoti izokugagwa gushika ku munsi wa gatandatu nayo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bw'isi indege za isirayeli zarateye ikibuga cy'indege ci alepo mu buraruko bwa siriya ejo ku munsi wa gatatu itorokanzo ry'amakuru rya leta ya siriya sana ryavuze ko izo ndege zateye misile zine kandi hari ibyononekaye ariko nta bapfuye yatangaje ishyirahamwe ryo muri siriya riharanira agateka ka muntu rifise icyicaro gikuru mu bwongereza ryavuze ko izo misile zaguye mu ibarabara ry'indege hamwe no mu bubiko aho ku kibuga cy'indege ahakeka ko hari habitse misile zatanzwe na irani ku munsi wa kane w'indwi iheze icyo kimenyeshamakuru sana cyavuze ko abasivile babiri bakomerekejwe n'ibitero by'indege za israeli mu ntara ya hama hamwe na tartus muri siriya kuva hatangura intambara muri hagati y'abenegihugu muri siriya israeli imaze kugaba ibitero by'indege biharurwa amajana mu buraruko bw'icyo gihugu kibanyi
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe aha mu burundi leta yatwitse ibirwanisho bicira umuriro yakuye mu baturage bari babitunze binyuranyije n'amategeko turabye mu myaka yahera ibigwanisho byatorwa byari byinshi cyane byarashika nko mu bihumbi amajana ibyatorwa ku mwaka mugabo ubunye turageze aho dutora nk- nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi general major generose ngendanganya akuriye snap urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ry'ibirwanisho bito bito bicira umuriro mu burundi mu rwanda ubushinjacyaha bwagejeje mu rukiko dosiye ya edouard bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco naho abasirikare ba uganda bagiye kurwanya inyeshyamba za adf muri repubulika ya demokarasi ya kongo barimo barafata urukingo rw'icyorezo cya ebola amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane muri kumwe na thomas kamirindi amakuru tuyahere kuri iyi y'umuririmbyi w'umunyarwanda itaha iwacu bruce uzwi ku izina rya bruce melody ejo yatawe muri yombi amara amasaha make mu maboko ya polisi y'u Burundi amasoko yacu muri iki gihugu cy'u Burundi yemeza ko bruce melody yafashwe bisabwe n'umwe mu bategura ibitaramo mu burundi yari abereyemo umwenda w'amafaranga diane ninahazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru umwe mu begereye ubushikiranganji bw'umutekano muri ico gihugu yemereye ano makuru ijwi rya amerika inyuma y'igisa nk'ukujuragirika kwabaye ku bakoresha imbuga ngurukanabumenyi aho bamwe bavuga ko yarekuwe abandi barimo n'abegereye ubutegetsi bakabihakana mu butumwa bugufi umenyesha amakuru ijwi rya amerika yarungikiye uwo yegereye ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi yamwandikiye ati bruce melody yoba agipfunzwe canke yarekuwe nawe asubiza agira ati arapfunzwe uwumenyesha amakuru inyuma yo guhamagara wegereye ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi ariko ntafate telefone yiwe yabandanije amubaza mu butumwa bw'inyandiko niba ibiteramo vya Bruce Melody bikibaye nawe amusubiza amurungika ku rubuga rwanditse ko ivyo biteramo bitakibaye agira ati rabaha nta giteramo na kimwe azogira kuko arapfunzwe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu burundi bwashishije ubutumwa ku rubuga rwabwo bwa twitter buvuga ko bruce melody apfungishijwe icamaso ku mvo z'amatohoza afatiye ku vyaha vy'ubutekamutwe escroquerie mu gifaransa gusa ubwo butumwa bwagiye gufutwa inyuma y'umwanya butangajwe ijwi rya amerika ryabajije isoko ryabwo ryo muri ubwo bushikiranganji aho bruce melody apfungiwe ariko ryanka kwishura iki kibazo ico bikoze ibimenyeshamakuru bikorera mu gisata c'imyidagaduro mu burundi vyatangaje ko bruce melody yahatiwe ejo kuwa gatatu ibibazo mu biro vy'inyamiramabi biri muri kartier ya bwiza mu kiringo c'amasaha arenga atatu Bruce Melody yahagaritswe amaze kugera i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi ku busabe bw'umurwizatunga yitwa Toussaint asanzwe anategura ibiteramo Toussaint benshi bise ku mbuga ngurukana bumenyi Boss yagiriza Bruce Melody ko amuheraniye amadolari y'Amerika ibihumbi bibiri ayo nayo akaba yababa imiliyoni indwi z'amarundi yamuhaye ategura igiteramo yari abwirijwe kuzamwo mu burundi mu ici ryo mu mwaka uheze ariko leta y'u burundi ikaza kugisivya andi mafaranga tusa yaka Bruce Melody ni miliyoni mirongo itatu z'amarundi umurwizatunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi mu kwisigura nk'uko tubikesha amasoko yacu mu Burundi Melody yagize ati management yanje yarahindutse ayo mafaranga avuga sinzi uko yayatanze kugira ariko tworoshe ibintu turashobora kumuriha izo dolari ibihumbi bibiri ariko izo miliyoni mirongo itatu z'amarundi ntazo turiko turatanga ihagarikwa rya bruce melody ribandanya kuvugisha benshi barimwo imice itandukanye y'abantu umwe mu bakozi b'ubumwe bwa afurika ya dizabeba ku murwa mukuru wa etiyopi yegereye ubutegetsi bwo mu burundi yabwiye ijwi rya amerika ati na kambaro k'ibara ababikoze ntibari babwirijwe kubikora na rigyo burundi ubu aribwo buramutswa ease iki kibazo ico nzico nuko camaze gushika kwa perezida neva naho unyemeje ko ibiteramo vya melodi bitazoba bishobora guhindura umurindi bikaba kugira ngo uburundi bwiyambika agashambara reka ejo nzoba nkubwira ibikurikira mvuganye n'abegereye ibukuru kundusha ino dosiye ariko umenye ko ari dosiye yo kudafata minenegwe mu baririmbyi nabo bamaze kugira ico bavuga ku itabwa muri iyo mpiga ya bruce melody harimwo umurundi jean pierre nimbona batazira kidumu yanditse ku rubuga rwe rwa facebook ati ibi ntivyari bikwiye kugenda uku mumureke bruce melody akore konser yiwe amafaranga muwamufitaniye muyishuzanye ukundi kuntu mutarinze kumaramazanya ivyabaye kijya gihe vyari ibintu birengeye aba artiste wundi nawe asa nk'ukurikira imyidagaduro yo mu burundi ku rubuga rwiwe rwa twitter yanditse ati umuziki nta nzigo aho ndi nteramiye ku gacupa mu ibare bari kubavuza akaririmbo ka melodi akanywafu politike n'umucafu nibatureke twimanukire ino weekend bruce melody yatawe muri yompi n'inzego z'umutekano mu burundi ejo kwa gatatu aho yari agiye kuremesha ibiteramo bibiri birimo icari gitegekanijwe kuba kuri uno wa gatanu n'ikindi co kwa gatandatu i bujumbura ni ibiteramo vyaboneka ko vyishimiwe cane n'abakunda umuziki wiwe mu gihugu c'uburundi aho bagiye bamwandikira ubutumwa ku rubuga rwe rwa instagram bamusaba kutongera gusiba abamusaba kudasubira gusiba igiteramo bagaruka ku biteramo bruce melody yagiye arasivya mu burundi muri ivyo biteramo harimwo ico ku ntoheri yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ico gihe bikaba vyanuganuzwe ko Bruce Melody yasibije igiteramo cari kirindiriwe na benshi bivuye kucuka ca politike kitari ciza hagati y'u Rwanda n'u Burundi mwici ryo mu mwaka uheze naho Bruce Melody kumwe n'umuririmbyi w'indirimbo z'Imana Israel Mbonyi u Burundi bwasibije ibiteramo vyabo vyari kuba mu kwezi kw'indwi ico gihe leta y'u Burundi ikaba yasibije ivyo biteramo ivuga ko abo banyamuziki b'abanyarwanda ata burenganzira bafise bwo kuremesha ibiteramo mu Burundi kuko batabisabiye impusha ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu c'u Burundi bwavuze ko kumvu z'umutekano no kwirinda ikiza ca virusi ya corona ata muntu u Burundi buzokwemerera kuza gucuraranga ku butaka bwabwo avuye mu gihugu c'u Rwanda kuko kubw'ubwo bushikiranganje uwo boreka akinjira ku butaka bw'u Burundi yari guhava abazanira ico kiza ca virusi ya corona diane ninazwe urakoze nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tukiri mu burundi leta iratangaza ko ibirwanisho bicira umuriro bitemewe n'amategeko byagabanutse mu gihugu ni inkuru ya tiyerive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda byatangarijwe mu gikorwa cyo guturira no gusambura ibigwanisho bicira umuriro byegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uburenganzira cabereye mu ntara ya bubanza muri komine ya gihanga kuri uyu wa kabiri kubw'uwurongoye ikigo senape umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikwirakwizwa ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro general majoro jene hose ngendanganya ibigwanisho bicira umuriro byaragabanutse mu banyagihugu babitunga batabifitiye uburenganzira agereranije no mu myaka iheze yamara barakemeza ko kubigwanya burundu bikigoranye cyane turavye mu myaka yahera ibigwanisho vyatorwa byari byinshi cyane byarashika nko mu bihumbi bamajana ibyatorwa ku mwaka mugabo ubunye turageze aho dutora nk'ibigwanisho bishika hagati y'igihumbi n'amajana bamwe barabitanga mugabo ivyo dubona ngaha byinshi ni ibyo usanga barazitse byaraguye ingese canke barabinyegeje ahantu ku buryo bitameze neza mugabo nubwo kiguma ari ikigwanisho gushaka kugikoresha General Major Dene Hoze Ngendanganya amenyesha kandi ko mabafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho byiyongereye cyane kuko abantu benshi bakomeretswa n'abicwa usanga bacumiswe imbugita n'imipanga yizeza abanyagihugu ko hari ibikorwa byo kwigisha abenegihugu kuvavanura n'iyo ngendo yo gukoresha ibyo bikoresho ico bitagenewe barabonye yuko ubu amabi afatiye ku bigwanisho bicira umuriro yaragabanuka mugabo hiyongereye amabi bafatiye ku bikoresho byo mu nzu byahindutse ibigwanisho usanga abenshi abakomereka abagwana abapfa usanga bacubiswe n'imbugita zahariwe gukora byo mu gikoni ipanga ishoka icumu ubu rero turi mu ihimiriza ryo gusigurira abanyagihugu yuko ibyo bikoresho bitagenewe kwica umuntu Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mu rwanda eduard bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco azatangira kuburana ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kwa cyenda ni umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u rwanda warayabitangarije ijwi ry'amerika mu byaha bamporiki aregwa harimo kwakira indonke asumta kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye amezi yarashize arane urwego rw'ubugenzacyaha ribu rutangaje ko uwari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco bamporiki edouard afungiye mu rugo rwe uru rwego rwatangazaga ko bamporiki yakurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu uyu muyobozi adafunzwe nk'uko bigendekera abandi uko iminsi yagiye ishira hari n'abemezaga ko ibyo gukurikirana bamporiki mu butabera byarangiye kuri wa gatatu ubushinjacyaha bukuru bwabwijwe rya amerika ko dosiye ya bamporiki itigeze ishyingurwa nkusi faustin avugira uru rwego dosiye bamuriki edward twayakiriye itariki umunani z'ukwa karindwi na makumyabiri na kabiri yoherejwe na ribu icyemezo cyo kwiregera urukiko izaburisha kuri cumi n'esheshatu z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na kabiri twakiriye dosiye n'ubundi ari hanze adafunzwe twayakiriye itariki umunani z'ukwa karindwi na makumyabiri na kabiri twiregera makumyabiri n'enye z'ukwa munani makumyabiri na makumyabiri na kabiri hagati aho hari ibiba bikorwa birimo kuba twasesengura dosiye kuba dushobora kumubaza dushobora gukora iperereza ryacu hari ibyo byinshi ushobora gufata ushobora gufata icyemezo kutayiregera bitewe n'uko wasesenguye dosiye aho twe icyo twafashe tumaze gusesengura dosiye twafashe icyemezo cyo kwiregera mu rukiko bamurike duhora akurikiranyweho icyaha cyo gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke umunyamategeko wo mu rugaga rw'abavoka mu rwanda metere vode kayitana yumvikanisha ko uregwa akwiye gushakisha umwunganira abunganizi byanze bikunze agomba kubashaka kuko abantu bashobora kwiburanira mu nkiko nkeka ko abarimo cyane cyane ko ibyaha bakurikiranwa atari ibyaha byoroshye kandi atabuze n'ubushobozi kandi ari n'umuntu wize numva risiki yo kwiyunganira atayifata ntabwo numva ko ari ngombwa ko yakora ibyo bintu metero kayitana kandi avuga ko hari impamvu zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze hari impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze nko kuba nta bimenyetso bikomeye cyane ubushinjacyaha bwari bwareretse urukiko byatuma afungwa by'agateganyo impamvu ya kabiri ni ukuba nta mpamvu ubushinjacyaha bwerekanye cyangwa bubona zatuma acika ubutabera cyangwa ahunga igihugu impamvu zindi wenda ni impamvu za politike iyo umuntu ari umuyobozi nabyo kumufunga ntabwo biba biri ngombwa cyane barabanza bakabyigaho kuko ntabwo umuyobozi yafungwa nk'umuntu usanzwe bamporiki yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco yahagaritswe kuri uyu mwanya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ahita atangira gukorwaho iperereza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abasirikare ba uganda bari mu mirwano n'icyo uganda yita intagondwa za adf muri repubulika ya demokarasi ya kongo batangiye guhabwa inkingo za ebola uhagarariye oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima muri uganda avuga ko byatewe n'uko aba basirikare bakorera mu gace gakunze kwibasirwa na ebola inkuru ya ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'ubuzima ku isi muri uganda dr yonas tegen avuga ko virusi ya ebola yongeye kuvugwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo bityo akaba ngombwa ko hafatwa ingamba za mbere kugira ngo ikumirwe biciye mu nzira zitandukanye zirimo gukingiza abari ku murongo wa mbere mu bikorwa bitandukanye muri ako gace gakunze kwibasirwa na ebola si niyo mpamvu twasuzumye uburyo butandukanye bwo gutabara dushobora gukora nko mu rwego rwo kugenzura iyo ndwara no kureba ko hari ubushobozi bwa laboratwari zegereye aho virusi yibasira cyane kimwe no kugira inkingo zihagije hamwe n'ibigo byita ku barwayi kugira ngo iyi ndwara tuyirwanye itarakwirakwira minisiteri ishinzwe amagara y'abantu muri repubulika ya demokarasi ya kongo niyo yari iherutse gutangaza ko iyo virusi yongeye kugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu igisirikare cya uganda kiri mu rugamba rwo kurwanya intagondwa za adf muri ako karere ko mu burasirazuba bwa kongo kivuga ko kiri mu bashobora kwandura iyi ndwara kandi akaba cyatangiye gukora ubukangurambaga bw'abaturage mu turere gikoreramo kimwe no gufata izindi ngamba zo kwirinda kapiteni peter mugisha umuvugizi w'abasirikare bari muri urwo rugamba rwo guhasha adf mu gikorwa gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi cyiswe operation shuja yatangarijwe ry'amerika ko babonye inkingo zirenga ibihumbi icumi kandi ko bashinze n'ikigo gishinzwe kuvura ebola mu nkambi yabo kizakoreshwa mu gihe hari umuntu wanduye So, ati mu byumweru bibiri bishize umudamu umwe i Beni yapfuye azize Ebola ubona ko Beni iri mu karere dukoreramo abashinzwe ubuzima basanze ari ngombwa kugira icyo bakora kugira ngo mu gihe icyorezo cyiyongereye ingabo zacu ntizandure ariko kandi n'abandi bakozi bari imbere mu karere turimo nk'abo mu by'ubuvuzi abagenzi ndetse n'abaturage bari aho dukorera bagiye gukingirwa mu muhango wo gutangiza irikingira ry'abasirikare ba uganda wabereye i fort poto hafi y'umupaka na repubulika ya demokarasi ya kongo umuryango w'ubuzima ku isi ndetse n'abo muri minisiteri y'ubuzima muri uganda bijeje abasirikare ko uru rukingo rwujuje ubuziranenge rutateza ingaruka izo arizo zose ku muntu warufashe kandi akaba rukora neza mu kurwanya ebola kugera kuri mirongo cyenda ku ijana akanaba rwarakoreshejwe no mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ingabo za uganda zimaze amezi munani mu burasirazuba bwa congo zikorana n'iza guverinoma y'icyo gihugu kurwanya abaterabwoba ba adf bamaze imyaka isaga makumyabiri bakorera mu karere ka beni ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ijwi ry'amerika michael gorbachev wabaye umukuru wa nyuma w'icyahoze ari repubulika z'abasoviyete yitabye imana ejo bundi kuwa kabiri yari afite imyaka mirongo cyenda n'umwe y'amavuko asize murage ki mugenzi wacu fidele niyongabo yabibajije frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba visi perezida wa mbere wa repubulika y'u Burundi yanonosoye ibijyanye n'ububanyi n'amahanga ari buruseli mu bubirigi
urupfu rwa Mikhail Gorbachev murubona gute ku byerekeye mu gihugu ciwe no mu makungu muri make
muri make urupfu rwiwe ku buryo butandukanye kuko abantu bemera ijya ntwaro ya URSS ya kera uyu munsi iserukiwe na Vladimir Putin abo bantu ntibashavurirwe ahari n'urupfu rw'uyu muntu kubera ko bamubonye ahanini nk'umuntu yabahemukiye kubera ko uyu Gorbachev kuva ashitse ku butegetsi cyane cyane mu myaka ya mirongo icenda yazanye politike batari bamenyereye politike yitwa perestroika iyo politike ya perestroika kwari ukubaka uburusiya akurikije ubutunzi bwisanzuye atari bwa butunzi eh, bwugaranywe bwari muri iriyo soviyetike Eh, ikindi cya kabiri politiki yamuranze muri uwo mwanya muto eh, yabaye ko hari ikintu cyitwa glasinot ni ukuvuga eh, gukorera ku mugaragaro mu bijyanye eh, na politike y'igihugu Eh, ni ukuvuga akarekura akarekura abantu bakisanzura bakavuga ibyo bifuza ingene y'ubukiri butwagwe Eh, hanyuma no kuvuga abarekuye ko abanyagihugu bagira ijambo kugira ijambo rero no kuvuga nko ku banyamakuru nka mwebwe ni ukuvuga ko ibyo muvuga bitarinda guca mu rwego kanaka ngo bamaze kubisuzuma barabe ko bihuza Ego.
n'igahunda na politike y'iwabo ni ibyo Ego.
bintu bibiri ahanini eh, byamuranze ariko bituma rero abo ba- abarusiya uyu munsi bemere ko bashaka iyo politike n'abandi benshi batamwemera kuko iyo politike bayaba
Ah, ibihugu byo mu burengero bw'isi byo byabonye ko yuguruye uburusiya ah, mu makungu mbwa nk'uko mwari ko murabivuga ah, ku bagishaka kugarura uko icyaro cyitwa ubumwe bw'abasoviyete cyari kimeze mwavuze perezida hari muri iki gihe putin ko afise intumbero nk'iyo Ah, ubu yit- umuntu yitegereje nk'abitegereza ibintu barabona ko uburusiya buriko busubira eh, muri ivyo bihe aho imishyamirano yari ikomeye hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi eh, n'icitwa ubumwe bw'abasoviyete I- ku bakurikirana ivyo bintu babona niko mubibona namwe mubona iryo ragi ryiwe rero ataco ryashitseko bivana n'ababiraba Eh, ubajije aba bantu bo mu burengero eh, bw'isi eh, barakubwira bati uyu muntu cyari igihangange kandi yarazanye amateka adasanzwe mu burusiya ubajije abantu ba putin bakubwira bati uyu muntu yari muhemu yaratugokeye kuko iyo atabawe tuba twarateye imbere ntituba tugeze ngaha uyu munsi rero icyo putin ariko arakora bavuga ko ariko arubaka ibyo eh, Gorbachev yasambuye Eh, rero ukibaza uti eh, mbega ko uyu uyu Gorbachev yavuga ati jyewe ndabye ubutunzi aho bugeze hari imibano y'abarusiya aho igeze bituma dusubira inyuma rero urumva iyo rero biciye biza bikabyara ya mishamirano hagati y'abo mu burengero n'abarusiya umva bavuga bati ntishoboka izo nduru ziza guhagarara uburusiya bwari ko burasubira inyuma kuko ntibwari ko butera imbere uyu munsi naho urabona bwinjiye mu ntambara kandi no kuvuga ubutunzi naho nyene urabona yafatiye n'ibihano n'ibiki Eh, burya ah, iyo ntambara ni mbi nubwo cyari igihugu gikomeye kimaze kwinjira mu ntambara kitazi igihe Ego.
izohera Eh, muri Biba rusa- bigorana.
Eh, muri rusange rero mubona iryo ragi ryiwe eh, kuri izo mpande zose abamwemera n'abatamwemera ariko mu mateka y'isi iragi ryiwe ryarafashe ikibanza muri make irage ryiwe mu mateka y'isi eh, rirafise ikibanza kandi rizobandanya Eh, burya ah, ah, kandi rigasi burya si si we gusa arya ntiyari umwe usomye wize neza ibintu byabaye muri kijya gihe urafata ibihe bitatu bidasanzwe igihe cya mbere ni igihe tanto yavuka muri polonye yagendera polonye bwa mbere kandi bagatorika muri polonye bari gushika mirongo icyenda ku ijana bakavuga twe turakeneye yuko eh, turonka natwe eh, ubu ukwishyira n'ukwizana urumva arababwira ijambo ati nimugumye umutima ubandanye mwishyira mwizana heraheze umwanya ugiye kutubana muto eh, murakoze cyane yari umutumire Yego.
wacu frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu burundi akaba yanonosoye ivyerekeye imigenderanire eh, mu makungu akaba kandi akurikiranira hafi ivyerekeye politike mpuzamakungu turabashimiye murakoze nanjye n'ugushima
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije ariko ntimuze gutangwa n'aya saa saba ndetse n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa kumi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama mwari kumwe na thomas kamirindi